wetin dey shele wetin dey happen wetin dey go on inside sports, inside football for this morning na inside chelsea na im i go start my news for this morning you know say liverpool and chelsea dem dey fight for moses caicedo moses caicedo wetin dey shele wetin dey happen where di matter reach you go hear am oya oh inside chelsea wetin dey shele wetin dey happen my pipo moses caicedo eba liverpool dem don sign am yesterday o oh. if no be say chelsea if no be say god e dey behind chelsea wey wey make moses casado talk say na chelsea na im wan go you no know wetin chelsea give moses casado chop o oh? e be like say dem don give am something chop moses casado e don tell liverpool say e no dey go liverpool say e know where im e dey go say dat aza wen dat aza wey brighton wey dey wey dey wey dem send liverpool say make dem make payment to say make dem delete di answer say na chelsea na im wan go join say e no dey go liverpool if not if no be say moses casado e reject liverpool i dey tell you liverpool dem for don carry moses casado since yesterday because di money wey liverpool wey dem submit for brighton e pass di money wey chelsea reject but wetin spoil di matter be say moses casado im tok say e no dey go liverpool say na chelsea na him wan go join na why since yesterday the guy for don't even join liverpool in fact now yesterday now in liverpool dem book medical for this guy dem wan hijack am but god wey dey behind chelsea wey no one shame chelsea Now him make moses Casado talk say that chelsea now him won't go moses Casado, he don't tell liverpool say make dem not stress themselves in fact if they like make dem pay contrillion. say that chelsea now him wan dey go chelsea congratulations. Moses Casado, e don help una, e don reject Liverpool, say e no dey go Liverpool. As I dey talk to you, Liverpool, dem don vex, say dem no even get interest in Moses Casado again. As e don do what? As e e don, I no know I wan put am o, as e don e don embarrass them. They no like liverpool despite di fact say liverpool dem still dey play european competition you know say liverpool dem dey europa chelsea dem no dey anywhere but moses casedo e still talk say na chelsea na im e want say he no want liverpool my pipo na so e be for dat time if no be god wey dey behind chelsea moses casedo e for don join liverpool since yesterday but liverpool dem don vex say dem no even get interest again they won't walk away from Moses Casado deal. But what did they shell now? Say Chelsea go still sign this guy. And they tell you, Chelsea, they still get confidence eh, because Chelsea, they won't submit another bid today or tomorrow if fit be say moses casado dey go join chelsea in fact yesterday when they asked oga kochi for brighton he tok say you see this guy when they dey call moses casado me as a brighton coach i don't forget am o oh. i don't exclude this guy from brighton team make the guy go anywhere where he like Now chelsea I then get confidence to sign moses casado my people know they look me like this too. Oh. help me to dey share this program I oh. beg you, help me to dey share am make this program make make reach more people. Oh, yá welcome Abolaji, Lawa, Lawanse, uh-huh, lọ́nsìn i no see the name well well. You are welcome, Lonsi. You are welcome. They share this program. They like this program. That's so e be for that side. Today or tomorrow, Chelsea, if it be say they go sign Moses Casado as they don They prepare to submit another bid back Moses Casado. In fact, now because of Moses Casado, now he make Chelsea pull out for this guy. Where be say the guy where be say he don't even pass medical for Chelsea. Tyler Adams, the guy with Chelsea where they one sign from Leeds United. Where be say he don't pass medical Chelsea. They talk say they won't concentrate on Moses Casado at this time. In fact, Chelsea they don't pull out for this guy where they call Tyler Adams. They talk say they won't concentrate on Moses Casado. do s dollar you are welcome That's so e be for that side yeah, my people, because news dey plenty for here this morning na why i dey tell una say help me to dey share this program make more people dey enjoy am sodunkem you are welcome you are welcome help me to dey share this program double tap double tap double tap double tap make more people discover am yeah, inside bayern munich na here i dey now inside german bundesliga wetin dey ṣẹlẹ̀ there o tottenham hotspur dem don accept o one ten there. one hundred and ten million wey Bayern Munich submit in fact dem don collect money Harry Kane e don finally land inside Bayern Munich e don pass medical yesterday wetin remain na be say make e sign contract e fit be say na three years of four four four years contract na im Harry Kane e go sign with Bayern Munich o oga coaching for Bayern Munich former Chelsea coach eh, ha, eh, ha, Thomas Tuchel im talk say e happy for dis deal if e see am once e see Arike yesterday, Baba just dey smile say I like this one. Eh, ha! Thomas Tuchel im talk say He dey happy with the deal wey Bayern Munich wey dem make concerning Harry Arike, Harry Kane don go join uh, uh, Bayern Munich inside German Bundesliga. They don't come on inside Tottenham. Now so it e be for that side my people. Oh yeah, PLG. Then talk say they don't confirm am. Finally, finally, no business again. Usman Dembele, he don't join PSG Barcelona make una close to eye o oh. PSG They don't carry your player Ousmane Dembele fifty million na im dem pay na im dem pay na im dem pay Barcelona for that side eh. oh, yeah, they share the program oh, they like the program my people wetin dey shele make we dey go news plenty for here this morning. Oya Thiago Alcantara inside Liverpool. Ali Ali then don dey press neck say make it e dey come up all your money inside Saudi Arabia but my guy talk say abeg o make una leave me alone make una leave me alone Saudi leave me alone o. I ah, no they call Saudi Arabia na Thiago Alcantara Liverpool midfielder na him talk so say why una dey pursue me why una dey press my neck I say i dey happy inside this liverpool una dey force me say make i dey call saudi ali ali i go sue you now. i go sue you na so e be for that side dagba alcantara He talk say he dey happy inside liverpool He no dey go saudi ali ali dem wan carry am but my guy don tell dem say i no dey go i no dey go dagba alcantara He talk say he wan stay inside liverpool na so e be for that side my people. oya oh obaka ah, eba i don enter barcelona wetin dey shele wetin dey happen inside barcelona my people. eh eh you know say usman dembele e don go na fifty million na im barcelona na in dey collect o oh, because na fifty million na im be in release clause eba out of that money na im barcelona dem wan comot small money give man city dem wan carry man city player wey im name na jao can cancelo They talk say they won't carry the guy man city and barcelona They don't dey on top the matter. They discuss it. it's kayode 405 you are welcome They talk say man city and barcelona they don't dey on top jao cancelo they won't carry the guy dem still dey on top the matter as e dey go i go let you know my people. They share this program i never hear i never see your hand for that double tap if you dey double tap ah, i go to know for you. Let me do the share now. I beg you I beg you Oh yeah, make with the go wetin dey shele wetin still dey happen wetin be the thing wey dey go on my pipo oya oh inside barcelona na yan still dey one news dey trend say barcelona dem wan carry neymar jr you know say neymar and psg dem wan depart both parties dem don dey try to dey write one contract wey go make dem depart as i dey talk to you some people dey think say e fit be say na barcelona na im neymar e go return to one of barcelona players wey im e name na sergio roberto e don talk am for dis morning say oh barcelona fans eh, i they tell you this thing say me sergio roberto i don't follow neymar jr i don't follow am oh. in fact the guy tell me say he won't return to barcelona Oh barcelona fans for sergio roberto im talk say make una dey expect neymar jr inside barcelona because he don't follow am talk oh. but as the thing they go i go let you know whether neymar jr He go return to uh, barcelona or not. Some people they carry the rumor say na Chelsea na him wan go, but no official statement for that one. Na so e be for that side my people. oh, yeah, I don't enter Liverpool. Eh, ha! Liverpool don't verse. Say you see this Casado, you don't even get interest again. Eh, hey, because they don't tell them say that Chelsea na him wan join. Liverpool they don't they prepare to walk away from Moses Casado. My people na so e be for that side. oh, yeah, they talk say one team di day wey dem dey call uni berlin na inside german bundesliga na im dem dey play dem talk say dem don dey discuss o oh, wit inter milan dem wan carry inter milan player wey im name na robin gozens robin gozens na im be di name of di player wey di guy wey dem wan carry uni berlin but once dem carry di guy dem talk say inter milan dem don dey look forward to a replacement wey im name na carlos Augusto Carlos Augusto na im be the player wey Inter Milan wan use to replace the player wey Union Berlin wan carry from Inter Milan. Na from Monza Monza na im the player come from Monza na im Carlos Augusto Carlos Augusto na im dey o wey Inter Milan wan carry am. Na so e be for that side up manchester united up man u wetin dey ṣẹlẹ̀ wetin dey happen inside man u sọfiàn abrabati where the matter reach my people you know say manchester united dem dey wait make donny van de beek and fred make dem comot before dem go start to dey negotiate for uh, sọfiàn amrabati now fred e don go e don go join fenerbahce finally finally na fifty million na im manchester united na im dem collect o ten million for player 55 million add-on make a total package 15 million Now, manchester united they collect from fenerbahce for fred fred don't go fenerbahce inside turkey as i talk to you now so it be for that side remain to van de Where they go real sociedad manchester united and real They don't they discuss how the thing go be once the deal don't finish i tell you manchester united they go move on to Sofia. amrabati from from florentina na so e be for desert my pipo oya up man u dem talk say one manchester united scout too manchester united scout too dem don dey look for dis defender in fact dem talk say dem watch a match yesterday wen ogc nice and lily wey dem dey play manchester united scout dem dey monitor di guy wetin be di name of di guy. na Jean Claire to Todibo. My people, they share this program now. I beg, help me to the share am. Why now? They share this program. If it's supposed to pass this view, eh, eh. Let's see say they share am When It's supposed to pass this view where I get. Thank you so much. I don't see some people, but they don't they like us. they don't they share us. Thank you so much. If you notice something, they check on by yourself. The more you they share am, you go see say now the more more people they go to join. Eh, eh. Now so TikTok algorithm na so e dey work the more you dey share the more you dey like na the more more people go dey discover the program na why i dey beg na say make una help me to dey share the program every time na so e be for that side oya kefin prince boteng kefin prince boteng my people the guy don retire from football he don retire dem talk say na five hundred and twenty games na him my guy play retire him career na seventy-six goals na him score and na five 56 assist na im kevin prince boateng na im do e win five trophies throughout his career and he play for fifteen clubs before he retire na so e be concerning kevin prince boateng wey retire yesterday. oya oh man city i don enter man city dem talk say man city wan carry one guy wey e name na jeremy doku jeremy doku dem wan carry the guy dem talk say na two players na im dey man city mind o jeremy doku and luke. Lucas Paqueta from Western United na him dem wan carry after dem don carry Josko Gvardiol from RB Leipzig. Liverpool dem no dey dollar dem no dey sleep at all. Oya sharp Harry Maguire where the matter reach o. Eba Maguire for don join Western United since yesterday because Manchester United dem don accept thirty million wey Western bring and Western Ham dem don accept to pay that thirty million. Wetin remain be say in fact oga coaching for west ham oga david moyes e don confam am say e don accept everything wetin remain na be say make maguire make e arrive but why di deal still dey delay because manchester united fans say dem don dey eager make maguire make e pack all im kaya but wetin dey shele be say eba eh, my pipo manchester united dem no wan hear say They won't get replacement for Harry Maguire before they go allow Maguire to go. Now why then they pursue almost three players. Now they won't use to replace harry maguire wetin be their name na benjamin pavard If fit be say manchester united they wan sign the guy as a replacement for harry maguire gian clens to Debo, they wan carry him too as a replacement for harry maguire tapsoba is e still there, list tapsoba out of the people, wey manchester united wey they wan use to replace harry maguire adeniyi ayofe you are welcome oya oh, yeah, now guechi guehi is still there. Oh. almost four players in the manchester united list say dem wan use to replace harry maguire but once they get maguire replacement they go along make e dey go western united jejely oya tottenham hotspur coach wey im name na postecoglou e don tok concerning harry kane im tok say harry kane e don go join bayern munich we go move on without harry kane no be because of harry kane na im go make us die na im go make us down harry kane with harry kane or without harry kane we go achieve wetin we wan achieve oya salo kenya you are welcome no problem you are welcome of chelsea of chelsea oga kochi for chelsea oga pochettino e don tok o oh. e tok concerning kepa and di new keeper wey chelsea just sign wey im name na robert sanchez wey dem just sign from brighton oga pochettino oga coach for chelsea dem ask am say how una go use these two goalkeepers im tok say both of dem dem know say dem don dey ready for competition dem know say both of dem dem go dey fight for first keeper na so e be for dat side say both of dem dem don ready to dey fight but e tok say you see dat keeper e dey little bit ahead of Sanchez o but I believe say Roberto Sanchez he' dey ready to challenge Kepa Arrizabalaga na Chelsea coach na him talk to wey dem ask am say how una go use dis keeper wey una don sign because Chelsea dem don get two quality keepers Roberto and Kepa Arrizabalaga na so e be for dat side. Ọbọ́lá Alhaji Bọ́lájí you are welcome Abilaye Lawan you are welcome Redex, you are welcome as you dey enter help me to dey share the program if today na your first time here na every morning like this na im we dey report anything with the shele inside sport anything with the shele inside football help me to dey share the program help me to the like am that's so e be for that side oga kochi oga pochettino e talk concerning chelsea say e talk concerning moses casado The accent, the say corner akasado mata where he reach in tok say e no too like to dey tok about the player wey never dey under contract with the club wey im dey coach so therefore i no go make any comment concerning moses casado now but wetin i know be say chelsea with the struggle dey do what with the struggle dey do what say we wan strengthen our squad we dey work hard to strengthen our squad na pochettino na im tok so oga psg oga coaching for psg luis enrique e don tok o concerning neymar mbappe dem ask am say how far na im tok say i no get any comment wey i wan make concerning neymar and mbappe and verratti you know say some saudi arabia dem wan carry verratti but oga di owner of psg im tok say e no wan sell marco verratti but psg dem wan sell nema dem wan make nema make e comot in fact, in papi dem wan make e comot but oga luis enrique im talk say e no get anything wey e wan comment o concerning dis matter but wetin e believe say make team and player make dem settle the rift wey dey between themselves make dem settle that fight o between each other say you no get anything wey you wan comment na so e be for that side my people. oya bekista dem talk say bekista inside portugal dem don agree pakistan inside turkey turkish team they don't agree to carry eric bailey from manchester united dem tok say wetin remain now be say make manchester united make dem prepare the paper we go make eric bailey go join pakistan na so it e be for that side dem tok say neymar jr and psg they want to depart o neymar e won't leave png and png dem want make Neymar leave dem still dey on top the matter na the matter na im dem still dey settle as e dey go i go let you know e fit possible say Neymar e go return to barcelona but barcelona dem never talk anything concerning the matter na yesterday na im oga kochi for barcelona oga xavi hernandez e talk when dem ask am concerning Neymar. im talk say abeg make una no ask me about the player wey no be our player once august thirty-one na end the transfer na im go end everybody go know how things go be e go clear to anybody na so e be for that side. oya up arsenal wetin dey shele inside arsenal e get one little guy one small guy wey im e name na charlie patino charlie patino arsenal dem don loan the guy o make e go get more experience dem don loan am to swansea city till june 2024 june 2024 the guy go return to to Arsenal. That's what it be for that time. Oh yeah, David Raya from brentford arsenal the guy don't complete medical wetin remain na be say make his sign contract with arsenal na so it e be for that side brentford keeper he don't join arsenal finally finally he don't pass medical yesterday na so it e be for that side as at yesterday when by liverpool wen they submit one ten for moses casado and oga kochi for liverpool oga jejin cloy He come out come confirm am na come make some people dey dragon say you you remember wetin you talk 2016 when manchester united wey dey pay 100 million for paul pogba say you talk say sport you don spoil say if na you you no fit agree say you no fit sign 100 million player but now you carry one ten go sign you wan sign moses casado oga kochi for liverpool pochettino. Uh, eh, eh, Club im tok say e dey compare 2016 with 2023 im tok say tins don change o no be say e dey wrong wetin e talk, na tins wey don change becos if you no get money to sign player now quality player you no go see am you no go see am sign na so e be for that side. oya agent for jorginho agent jorginho's agent wey im e name na jao santos e don come out come talk o say many saudi arabia dem don dey threa ten me say make jorginho make e dey come saudi dem dey disturb me but i dey ask jorginho jorginho talk say e still dey happy inside arsenal say e no wan comot inside arsenal jorginho no dey go e no dey go anywhere na inside arsenal na im go remain. What is Saudi wey dey pursue me make una carry your money go somewhere else jogio e no dey leave arsenal na jogio agent na im tok so oya medical for chelsea player young player sisari kasade eba leicester dem don prepare medical test for dis guy o because sisari kasade chelsea don agree to loan di guy to leicester make e go get more experience na so e be for dat side my pipo oya yesterday man city dey beat beat burnley 3-0 eba burnley chop am na 3-0 na im burnley chop o my pipo no be small thing how dem go play today epl e don start be dat o na today thirty. na im arsenal dem go play Nottingham Forest 130 Arsenal versus Nottingham Forest still when two when three reach na Bournemouth and Western United dey go play oya oh, now. Thank brighton vs luton town they go play by three oya everton vs fulham they go play by three sheffield united sheffield united versus crystal palace na 3pm na im dem go play their match o oh. na newcastle e dey home e go dey expect aston villa by 3pm today na so e be for that side olamilekan that means say you come late I don't report barcelona news Now so it be inside sports for this morning my people. if today na your first time here now every morning like this, now here they report anything where they shall where they happen inside football beg. Now every morning by 9 he has now i day here dey reporter. am i want make una come block me every morning by 9 here making a day here now. I beg you. no come late too. because if you come late at least if you won't come come by 9 Ten by nine ten. before i start to dey report the news please make una no come late o because if you come late i go don report your club news wey be say if you come late you go come dey ask me make i go back i no fit go back o i no fit go back o. oya ṣá ṣá oya wetin ṣẹlẹ̀ wetin dey happen ọlámilékan ọlámilékan e no go spoil e no go spoil e no go spoil you are welcome okay olamilekan im tok say e dey drive down to im office wetin dey shele be say there are some news wey dey go on concerning barcelona and neymar say neymar e wan return to barcelona sergio eh, eh, sergio roberto e tok say make all of una wey be barcelona fans make una come down make una cool down say e fit possible make who? make neymar jr make e return to Barcelona. For Barcelona, they never talk anything concerning this guy. But it's sure, say Neymar, he won't leave Barcelona. And Joao Cancelo from Man City, Barcelona, they won't carry the guy. Now so it be inside Barcelona for this morning. I don't report Chelsea news. I beg anybody, we get anything we want. we want comment or you want to ask me question oya oh send request send request now send request now oya oh send me request make i carry you join Good morning, my guy. Good oh, morning, good morning, good morning now. everybody. Okay, good morning. They are listening. So don't care. I came from Abuja, right? Yeah, yes. Good morning to you, my brother. Good morning. Good morning. Up Chelsea now. Chelsea for life. Chelsea for oh, life. Oh yeah, you have anything to say? Okay, okay. Uh, yes, I have looking, some. Let's uh, start first. We know maybe it's looking, looking or down, down, down. Oh yeah, now you have anything to say? You just, have anything to comment on this, uh, he, this, does, program? Yes, I, yes, yes. Okay, yes, please, I have something uh, to say concerning minutes, the transfer please, window. Two minutes. Yeah, uh, Liver, uh, concerning Moses Caicedo deal. Okay, because, okay. Uh, the a lot of drama day, happened yesterday. A lot of dramas happened yesterday. Yeah, yeah, yeah. And okay, uh, okay. the way why why that thing why that thing happened, I blame Liverpool. I blame Why? Liverpool seriously. Why did you blame Li Liverpool? Because Liverpool. Li did you know? Did you know? Liverpool, did you know how how the thing start? Did you know how the the the, the, the thing start? Liverpool is not is not bid for this guy. It's because Chelsea, Chelsea, Chelsea, Chelsea submit bid for Lavia for forty-eight million on Thursday. Why did Chelsea submit bid for Lavia? Why Chelsea? Why that Chelsea will submit bid for Lavia and you will expect? You know that Liverpool they need midfield. They need midfielder right now. They are they are pursuing Labia and Chelsea went to Southampton to submit bid that even passed Liverpool's own. That is why Liverpool come back. They see it as an advantage for them to come to Brighton to submit their uh, to submit bid as well that even higher than Chelsea's own, which is one ten. So it's not Liverpool's fault. It is Chelsea's fault because they are, they have to face one player. They don't know the one they are they are going to do. They are pursuing Tyler Adams from Leeds United. They still put eye on Lafia. They still want to sign Moses Casado. It's not Liverpool's fault. Liverpool made a good good step. Even though because of Moses Casado said that he, he only wants to join Chelsea. This is not what we, are, we will have been saying now. Yeah, I know that Chelsea fuck up for that side. I know Chelsea fuck up for that side because Be, uh, this this guy said, oh, the money, the, the money, the 115, 115 million pounds. Chelsea want to submit now. The money is too much for the guy. As at as at Thursday morning, Chelsea already submit 90 million pounds with add-ons 10 million, which Brighton they are ready <coughs> they are, they are ready to they are ready to accept the bid before yeah. Liverpool now submit their bid on on Friday night 110 But thank God, thank God, the player is already make mouth yesterday that he's not going to Liverpool. He wants only Chelsea. But now, I think before today, the deal will done because yeah, Chelsea, Chelsea, Chelsea want to Chelsea want to sign the player today. By tomorrow, they want to unveil the player before Liverpool match, before Liverpool match on tomorrow. So I know that Chelsea will everything. Chelsea will round everything up before today, but and the bid is 150 million pounds. Okay, okay. Concerning Lavia, Chelsea, Chelsea have already agreed last year Lavia too, 50 million pounds plus add-ons 3 million. So by tomorrow, I think two of them will arrive so, tomorrow, you and Chelsea will unveil them to tomorrow. Anybody now, Abi? Liverpool, Liverpool no be signed. Chelsea already agreed 50 million. Liverpool okay. just dey Liverpool just Liverpool vex because Chelsea hijack Lavia deal that is why they are coming to submit uh, 110 eh? For so no problem sha and uh, okay, i'm i'm very happy i'm thank very happy so much, concerning man. kane i'm very happy okay, for consigning concerning kane he has gone he has, he has gone to bayern munich yes yes yes at least and he win something he win something like that yes the league oh, yeah, thank you so yesterday brother. help me to off your ala, mic oh, yeah, bolu bolu what ti everything they dey sup wetin dey where are you calling good, from. good morning i'm coming from ibadan. Ibadan, which area from Ibadan? Coming from uh, beside garage Ojo garage. Oh, Ah. I also do Ojo now. Oh, Oya Crown Furniture, wetin dey ṣẹlẹ̀ now? Seven minutes, Oya, for... I'm listening to you, Bolu. Oya. You have anything to say? I'm so happy for that uh, hurricane transfer. I'm so happy for you. Okay, which club are you supporting? Which club are you supporting first? I'm supporting Chelsea. I'm so happy for Crazy Blue. Oblu, that... Oblu. You are not happy for Harry Kane, happy that he left. Uh, yes, yes, Harry Kane yes, leaves uh, yes. uh, Tottenham Hotspur. Yes, yes, yes. Well, Don't waste his career for Tottenham. No collect any trophy. So yes, at least you win something by a minute now. Yes, now, nah, yes, now, nah, sure. Okay, okay. That's uh, only eh. what you have to tell us this morning. Yes, yes, yes. But and okay, hope you enjoy the program. Happy. About Kesido, I'm very happy for that. About eh, eh, okay. I'm very happy uh, so he choose Chelsea